My people, Mercy Johnson, Cameroonian mama. Mercy Johnson, mama, when he be say he dey for Cameroon, that woman when he come and talk say Mercy Johnson na im pikin. The photo of another of im daughter wey look like Mercy Johnson don surface for internet. My people, make una look this picture. Make una look this picture very well. This picture of this girl this girl wanna they dey see dis picture so now the picking where that mama for cameroon born Now her picture be this. a lot of people talk say this girl and mercy johnson they look alike they resemble my people, o oh, i greet una according to una time how una day, una welcome to Morning Gists. if you dey watch me for the first time I beg make you welcome all my returning followers una welcome if you never follow our page follow our page if you never subscribe to our youtube channel I beg, make you subscribe yes my people una know say this woman me as i dey here so i just dey sorry for the woman why i dey sorry for the woman you see that place where the woman say wey dey beg mercy johnson say mercy johnson no vex o no vex o the woman say the thing when be say go give am joy for this life na when he don see those the two children when he be say dem lost when e fit reconcile with dem if im kpai im go kpai in peace im go come rest im um, go come dey happy for this life say because the thing no dey give am joy say she get pikin she lost im children say the thing no dey give am joy at all say she no get joy as e be say she never reconcile with mercy johnson now if una look this girl wey be say una they see her picture they say na mama daughter be this picture so this girl na mama daughter una see say here mercy johnson resemble I be wetin una think I be they no resemble for my eye yo, oh, for my eye they resemble we know say human being they resemble each other but this resemblance is just too is just too much now my people a lot of people dey react for this whole thing una know say we na according to the way people dey react na so we go come come really torchlight the matter now a lot of people dey say this thing wey messi johnson dey do e no good o <coughs> say e no good o some people say na the husband na no want mercy johnson to involve herself for the matter some people say ah this thing wey be say mercy johnson husband dey do e no good o how much e go cost to take eh, eh, do dna test make dem put an end for all this matter This kind quietness wey be say dem quiet dem no understand na so before we know this, dis eh, girl now picture don surface say na one of the mama one of the mama pikin na be that now my people this whole matter the way the whole thing dey go up till now as me una dey talk mercy johnson never ask the woman wetin she carry He no send the woman so the thing come dey make a lot of people dey think say abi this woman true true whether not be she born mercy johnson now one lady come out come talk say she know mercy johnson right from navy barrack all of them then grow together you know mercy Johnson's sister both the one that they call margaret this and this Now that they ask the lady say if you say you know mercy johnson when mercy johnson dey small of una grow together you dare the time be say dem born mercy johnson you dare the time wey born mercy johnson because people they too they do gossip they too they do aproko because the time be say me i they grow together with my friends you get some of my friends wey all of us grow together if they not tell you say ah not be this person na im born this speaking, you not go know so if he happen like that, say they not tell that in friends say ah not be their mama born Mercy Johnson. You understand? So, all this whole matter, the way we say they go like this, make nobody don come out make nobody come They talk They make nobody just come come dey side uh, side uh, or they want to say ah they no mercy johnson right from small Be, because this woman now don't talk the hospital where for born mercy johnson she don't talk the hospital where she for born mercy johnson for benue state When are they saying so and some people now dey talk say e don get to di time wey say mercy johnson talk say she no be from nigeria so my people, oh, we no come understand this whole thing. but this whole thing is highly emotional is painful because me as i dey here so i'm a mother i'm a mother i no pray say this thing when e happen to this woman make e happen to anybody because according to this woman e say no be this year e don reach six years when she dey waka this thing before this thing decide to come out so that means which day mercy johnson papa kpai mercy johnson papa na this year kpai na dat means mercy johnson papa dey aware of this thing na im because from the story wey this woman talk, e say no be no be this year na six years ago na im take know say na mercy johnson na her daughter and mercy johnson call am say okay make she come make she come nigeria she come leave everything wey she dey do she come come nigeria dem don talk okay now from wetin dis woman dey talk me i dey very very convinced o oh. i dey very very convinced until i hear from mercy johnson because how dis woman go just come and talk say he and mercy johnson dem don book appointment finish dem don reach hospital finish the next thing na the husband say he no go pay for dna test he no go pay for for the woman say na only mercy johnson na he go pay for eh if he no go pay for uh, the woman how so i no understand i no understand the story sef e get as e be is it that they don have money to run the test because i know say dna test dey very very expensive and that mama she fit no afford am but as mercy johnson fit afford am therefore just kukuma do am if to say dem do am dat time i think dis matter for don end or who know whether dem secretly maybe collect di woman something yes dem fit don collect di woman thing secretly go do di thing come find out see say ah no be their mama na make dem quiet because i no believe say mercy johnson go just ignore dis woman for am to say make di woman come for na wetin me i see dey just dey think outside the box o oh. for them to say make di woman come so tey dem come reach hospital who know whether in that process doctor fit say ah madam come dem fit remove come here hear say if dem want to do dna test only small strand of your hair dem don carry out the test or one or two things dem fit just do one or two things so who know whether mercy johnson don find out say this woman no be im mama na make her just decide to uh, eh, bullshit am or naimika decide to keep quiet we no know we no know but the thing when e dey there now be say if you see this this particular picture of this girl wey dem say na mama pikin and mercy johnson dem still look alike so a lot of people say dem believe say this woman na im born mercy johnson but my people una know say we na bloggers we be we go just come dey give una update as things dey unfold. The latest when he just they land us Nana, the mama pikin don't come out When that mama born and that one look like mercy johnson All right, my people, make una like and share this video i go dey bring una more updates as things unfold Now have a nice day bye